iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanye mwaramutse neza muri kumwe na thomas kamirindi mu rwanda mudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu karere ka kisoro muri uganda turi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora voice of muhabura mu burundi mutwumvire ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu burundi nyine sena ikomeje kubarura amajwi y'amatora y'ejo bundi kuwa gatatu abarundi bayategereje n'igihe gishyika kare mu matora yaheze uko byagenda birashika mu makomini uko byaba bingana kose bagenda batera bavuga ibiharuro bavuga bati umugambwe uri imbere n'uyu uwugira kabiri n'uyu ariko ubunye urumva baravuga gusa gene bariko barashikana ibikoresho ariko nta gitigira ibigera bavuga igice kinini cy'aya makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ni kuri aya matora yo mu burundi naho mu rwanda inzego z'ubuzima n'umutekano barasaba abaturarwanda kutibeshya ngo icyorezo cya virusi ya korona cyarashize ni mu kanya rero mu makuru y'ibiyaga bigari nk'uko mubizi abanzirizwa n'ayo hirya no hino ku isi nshuti banywanye rero koko duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na aloyizi bigirimana urakoze tomasi igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika gishikiriza ko gitewe intege n'amakuru kironka ava mu buserukizi bwacu mu burundi ajanye n'amatora yabaye ku munsi wa gatatu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane tibor nagi icegera c'umunyamabanga mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa amerika mu gisata kijejwe afurika arashima ko iki kiringo c'aya matora kitabayemwo gusesa amaraso ugereranije no mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ariko avuga ko amerika igiye gukurikiranira hafi uko bigiye kuzogenda mu nyuma mu gihe ibizoyavamwo vy'agateganyo bizotangazwa nk'uko bitekanijwe ku munsi wa kabiri ahamagarira abahiganwa kutaja mu bwicanyi mu gihe batokwemera ibyayavuyemo ariko nyabuna bagakurikiza ingendo zibereye zitekanijwe n'ibi bihe by'amatora nyene amerika ishikiriza ko mu gihe hazogaragara leta nshasha izoba ivuye muri ayo matora hazokwihwezwa kandi ingene imigenderanire hagati y'uburundi na amerika yovugurugwa nagi yavuze ko muri kahise amerika yigeze kuba ifitaniye imigenderanire myiza n'uburundi ko atacobuza ko ivyo bihe bisubira kugaruka igihugu ca misiri catangaje kuri uyu wa kane ko citeguriye gusubira mu biganiro na sudani hamwe na etiyopiya ku matati y'urugomero ruhambaye rwo ku ruzi nire ivyo bihugu bitatu bifa umushikiranganji wa misiri w'imigenderanire n'ayandi makungu avuga ko amasezerano azovamwo azobwirizwa guha inyungu amazi yo ku ruhande rwa misiri hamwe n'ayo ivyo bindi bihugu bibiri ivyo misiri ibishikirije inyuma y'aho umushikiranganji wa mbere wa sudani abdallah hamdoke agiraniye inama kuri wa kane na mugenzi we wa ethiopia abi ahmed ku bijanye n'ayo matati abantu bamaze kwandura umugera wa korona ku isi yose barenze imiliyoni zitanu kuri uyu wa kane mu gice cy'isi cyo muri amerika y'umanuko abandura barushiriza kwiyongera mu gihe mu bice bitari bike ku mugabane wa buraya ubuzima bwasubiye gutangura amerika n'ubushinwa bo babandanya bagirizanya ku watanguye gukwirakwiza uyu mugera brezil yashyitse ku mwanya ugira gatatu mu bihugu bifise ibitigiri binini by'abanduye ku isi ku bantu barenga ibihumbi mirongo ibiri inyuma ya leta z'ubumwe za amerika n'uburusiya michael cohen yari umushingwamanza wa perezida wa amerika donald trump yararekuwe kuri uyu wa kane yemererwa kuzorangiza igifungo yakatiwe mu rugo iwe abategetsi ba leta mu gisata c'amabohero bavuga ko ivyo vyakozwe kugira barinde kwirakwira rya covid-19 mu mabohero cohen yari ajejwe kuvugira trump mu bikorwa vyiwe vya politike vya misi yose uwo mushingwamanza yaremeye gukorana n'abariko baratoza kuri Trump aremera kandi amakosa yakoze ku byaha bibiri yagirizwa byerekeye amadosiye ya Trump igihugu ca Guatemala cararakariye perezida wa leta z'ubumwe za Amerika Donald Trump kuri wa kane kubwo kwirukana muri Amerika abimukira bamuka muri ico gihugu bari muri Amerika banduye umugera wa corona perezida alejandro giamatei yavuze ko uko kubirukana byatumye ibigo byo muri guatemala bishyirwamwo abakekwa kuba baranduye byararengewe kandi bitera uruhagarara mu gisagara c'amagara y'abantu atako cifashe abategetsi bavuga ko mu banduye uwo mugera bashika ku bihumbi bibiri muri guatemala ijana muri bo birukanywe bava muri amerika ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryatanguje icyumviro cyo kurwanya gukwirakwiza ibinyoma bijyanye n'amakuru atari yo kuri covid cumi n'icyenda umunyamabanga mukuru wa oni antonio guterese yashyikirije amakenga ku macakubiri amajambo y'urwanko kwanka abanyamahanga bishingiye kuri ico kiza guterese avuga ko ibyo byose bikorwa biciye ku mbuga za interinete iryo sekeza rya oni ritumbereye gushika ku mamiliyoni y'abanyagihugu ku isi mu gutanga amakuru nyayo ya covid cumi n'icyenda hakoreshejwe indimi nyinshi aya makuru yo kwizigirwa azoshikirizwa acishijwe mu binyamakuru byizewe na oni mu maraporo ya oni hamwe n'ayatangwa na oms oni imenyesha kandi ko izokorana n'abakorerabushake mu gukwirakwiza ayo makuru mu mihana y'abantu no mu ndimi zitandukanye
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu mbibutse ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikira no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari mu burundi komisiyo y'amatora irabarura amajwi y'amatora yo kuwa gatatu nyuma y'aya matora se byifashe gute mu rwego rw'umutekano mu gihugu imbere ni inkuru ya radiyo ijwi ry'amerika yafatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi turayigezwaho na desire hatungimana uri i kigali mu rwanda mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu barindiriye ibyavuye mu matora babandanije ibikorwa uko bisanzwe aho isoko ry'ijwi rya Amerika ryaciye mu marabara y'igisagara cya Bujumbura rivuga ko uruja n'uruza rubandanya ariko abantu ntibari benshi cyane kubera wari umunsi mukuru w'iruzwa rya Yezu mu ijuru bavuye gusenga baca baja mu mazu yabo bakaruhuka ariko kandi bigaragara ko ubwoba butabuze muri bo nk'igihe cy'amasaha y'umugoroba uruja n'uruza mu barabara ruragabanuka bamwe mu banyagihugu batifuje ko ijwi rya Amerika ribafata amajwi yabo bavuga ko kumuranga umutekano aba ari wose ubwoba n'impungenge ko ibonekeza mu ijoro abasoda n'abapolisi binjira mu mabarabara bitwaje ibikoho biremereye ibyo bituma abantu benshi begera imihana yabo hakiri kare bikagira n'ingaruka ku basanzwe bikorera utwabo abadanaza bo mu nywero bavuga ko kuva ku mugoroba wo kuva haba amatora abantu bahora baronka bagabanutse cyane arabibaza ko bifatiye ku itangazo ryashikirijwe n'umushikiranganji w'umutekano arengiyo bunyoni ku bijanye n'icungerwa ry'umutekano muri kino gihe uramenyesheje kandi ko uwuzoheza gutora yoca yisubirira ku muhana canke ku mirimo yiwe kuko nta bugwibugwi canke ubudumbidumbi burekuwe haje amatora ikindi gituma abantu batekerwa n'ubwoba ni kena rya interinete n'ubu rikibandanya ukuguma mu mazu abantu bashoboreye guhanahana amakuru bituma abantu bagira impungenge ku mutekano wabo turikeka yuko habamo akantu k'akavuyo gatoya none ati amakuru ariko arahanahana mba twabigenza gutya bigora urumva naho hobamo ubuntu bw'akavurumari ntitumenye ibyahabaye nicyo gituma rero tuvuga ati tubashye imihora hakorwa ibintu byinshi ntitubimenye ugasanga ya matwi ntariko aragenda neza kubera akimihora icyo kintu cyo gukimihora nacyo niko kirabana ko neza neza icyabitumye ku banyagihugu ibintu birumvikana kandi nk'uko ibimenyeshamakuru bidatangaza ku mwanya ku mwanya ibiharuro by'amajwi yo mu matora uyu munyagihugu wo mu ntara yo hagati mu gihugu avuga ko bitandukanye n'amatora yahoraba kare mu matora yahetse uko byagenda birashika mu makomini uko byaba bingana kose bagenda batera bavuga ibiharuro bavuga bati umugambwe uri imbere n'uyu uwugira kabiri n'uyu ariko ubunye urumva baravuga gusa gene bariko barashikana ibikoresho ariko nta gitigiri bigera bavuga muri komini bagezeko ika basha batubwira ko ibikoresho biriko birashika hasigaye ibyo mu cyumba mikeya canke byasitse byose bakavuga ko batanguye guharura muga ntibavuga ibiharuro bagezeko itegeko rigenga inyifato y'abamenyeshamakuru mu gihe cy'amatora rirababuza mu ngingo yaryo ya cumi ko batangaza ibiharuro vyaba ivy'imfatakibanza canke ivya nyuma kiretse ivyo bahawe n'umugwi seni ivyo biruko mu gihe ikirangamisi kigenga amatora c'uwo mugwi cerekana ko ibiharuro by'ifatakibanza ku byavuye mu matora bizotangazwa itariki mirongo ibiri na zitanu na mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa gatanu ni ukuvuga inyuma y'iminsi itanu habaye amatora ibiharuro ntabanduka navyo bikazotangazwa itariki ine z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka nyene ariko rero urongoye umugwiseni kazise yatanze uruhusha ku bamenyeshamakuru mu makuru y'urunani rw'abamenyeshamakuru ko bashobora gutangaza ibiharuro vyo ku rwego rw'amakomine mu gihe bahejeje guharura ivyo mu matora y'ikibanza c'umukuru w'igihugu ay'abajena b'amakomine n'ay'abashingamateka bakayatangira icarimwe ariko ku banyagihugu babona ko ikena ry'ibinyamakuru vyigenga bikorera mu burundi ahanini ariyo ntambamye yo gushobora kuronka amakuru nyayo kandi ku gihe ku buryo igihe turimo kitabyorohereza igihe byaba ibyo hariho ayandi amaradiyo yigenga abitanga ku buryo turabimenya ikibiriraho mugubu ubunye barashinze itegeko y'uko byose bizotangazwa na seni hamwe ibiharuro bidatangajwe ku mwanya ku mwanya abanyagihugu babona ko umugwi seni ushobora kwikika agahumbezi ukazoshikiriza ubusuma bw'amatora na rijya batswe uburenganzira bwo kuronswa amakuru bimwe mu bihugu by'amahanga birashimagiza amatora yo mu burundi muri byo harimo ububirigi tanzania kenya na nigeria ni inkuru tugezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ukorera i kigali mu rwanda pierre claver niyo nkuru amatora y'umukuru w'igihugu ay'abashingamateka n'abajenama b'amakomine yabaye mu burundi ku munsi wa gatatu nta ndorerezi mvamakungu zarimwo icyo bikoze hari ibihugu byarungitse indorerezi zivuye mu buserukizi bw'ibyo bihugu i bujumbura ambasaderi wa kenya mu burundi kenneth vitisha yari yagiye ahatoreye umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi igitega kenneth yabwiye abamenyeshamakuru ko amatora yateguwe neza agahamagarira abarundi kuzokwakira neza ibizoyavamwo ati kuva mu gihe cy'imyiyamamazo twiboneye n'amaso yacu ukwiyamamaza mu mutekano n'ubu twiboneye abantu bariko baratora mu mutekano nta ngere icyo dushaka kwibutsa abarundi ni uko amatora aba umunsi umwe gusa ariko ubuzima bw'igihugu bukabandanya mu minsi ikurikira nicyo gituma bakwiye kwemera ibija kuva muri aya matora hanyuma ubuzima bukabandanya kenya n'akarere turiteguriye gushigikira intambwe y'iterambere n'amakungu yemere ko uyu munsi ukomeye mu guteza imbere demokarasi demokarasi mu Burundi n'ubuserukizi bwa Tanzania Bujumbura bwararungitse intumwa uyu mupfasoni arashima ko ayo matora yabaye mu mahoro watu ni wengi na wametulia kabisa, wanasubiri kuchagua viongozi.
abantu ni benshi baratekanye bararindiriye kwitorera indongozi zabo n'icuka ni ciza turasaba ko ibiva mu matora vyokwakigwa mu bugwaneza kuko amatora yakurikije n'ibikenewe vyose twinjiye n'indani kuraba dusanga abantu bariko baratora ataho bahagaze ku gikanu n'ibiyavamo rero bazoba babigizemo uruhara baje kuvyakira uko nyene Wameyachagua, kwa hiyo wayapokee kwa hali chanya kabisa.
intumwa y'ubuserukizi bwa nigeria nayo ibona ko amatora yabaye ari intambwe ya demokarasi Uh, logistics by the Senate has also been very good. I think is um, a good ibikoresho step.
by'amatora byari bihari byumvikana ko ari intambwe ikomeye ku burundi n'abanyagihugu bakwiye kuryoherwa n'ibyo bacitse k'uyu munsi twizeye ko iyi ntambwe ya demokarasi izobandanya ishimangirwa mu gihugu Continue to be consolidated in this country.
naho biri uko abanyepolitike batitavye ayo matora kubera bahunze igihugu bobo babona ko ayo matora atarukiza azozanira igihugu Charles Nditije atwara ishami ry'umugambwe w'ipronari itavuga rumwe na leta ni umwe muri abo Eh, aya matora nta ciza nta rukiza nta muturama kumarira n'amaganya abarundi bamaze imyaka n'iyindi cane cane kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aya matora abaye mu gihe eh, imigambwe myinshi yasambuwe amashirahamwe atari inyungu za politike niko kuko amaradiyo yigenga yarasambuwe baba abakuru b'imigambwe myinshi amashyirahamwe yigenga n'amaradiyo benshi barahunze ham- hamwe n'isinzi ry'abarundi bashika hafi igice cy'umuriyoni bari hanze byongeyeho kandi abari mu gihugu hari iterabwoba hari ubwicanyi baranyuruza abantu bagapfungira abantu ubusa na cane cane abatavuga rumwe na leta duhereye ku mugambwe eh, senere kuko ari wo batinya iryo terabwoba mwararibonye ryaragaragaye mu kwiyamamaza eka no ku munsi w'amatora abantu barapfunzwe bamwe barakubitwa abandi baranyuruzwa umugwi w'ishami mpuzamakungu oni ukora amatohoza ku burundi unga muri iryo dudu diyen atwara uwo mugwi abona ko ayo matora yabaye mu ihonyangwa ridasanzwe ry'agateka ka zina muntu nk'uko abahinga b'uwo mugwi bari babivuze imbere y'uko aba La première critique, c'est que les libertés fondamentales qui garantissent des élections libres, indépendantes et crédibles ne sont pas respectées. Donc, ati hari amakenga afatiye ku ntambwe zitatu tubona icya mbere ni uko ibyankenerwa kugira ngo habe amatora yigenga abaye mu muco kandi yizewe bitigeze bikurikizwa harabaye ubwicanyi abafungwa n'ababuzwa ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro icya kabiri ni uko inzego zijejwe gucungera no gutunganya amatora zitigenga kuko zitamikwa ijambo n'ubutegetsi ubwa nyuma ni uko atandurereza imvamakungu zihari zaba izo mu karere iza afurika canke iza onu observateurs régionaux euh, qu'internationaux et des Nations Unies.
kubera ayo makenga abanyepolitike bahunze bafise umwitwarariko ko hazohava haduka imvururu inyuma y'amatora kubera bamwe bashobora kwanka ivyayavuyemwo igihugu c'ububirigi kibicishije ku bushikiranganji bw'imigenderanire gihamagarira abarundi kwirinda ico cose cobakwegera mu bugizi bwa nabi bufatiye ku kutemera ivyavuye mu matora umugwiseni utegura amatora watangaje ko ivyavuye muri ayo matora bizomenyekana neza inyuma y'indwi imwe itariki mirongo ibiri na zitandatu z'uku kwezi Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru urakoze ariko se hagati aho abanyapolitiki batavuga rumwe na leta y'u Burundi by'umwihariko abahunze igihugu bo bavuga iki kuri aya matora y'ejo bundi kuwa gatatu mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umwe muri bo Mames Bansubiyeko ushinzwe ibibazo bya politiki n'ubutwererane mu rugaga Senared rw'amashyaka atandukanye y'abarundi akorera hanze y'igihugu muri rusange naho hirya no hino hariho abagiye barasotorana ndibaza yuko bisa nk'uko ah, vyagenze vyagenze neza Am- amahoro ubutungane busa n'ubwari bukwiye hari amakuru yari yatangajwe avuga ko ayo matora ari kubamwo intambamyi nyinshi cyane rwose ku bwanyu icatumye aba mu mutekano ni iki ndibaza yuko abarundi ba- baramaze kubona yuko ibyo gusotorana ata- ataho bishikana kandi eh, wihweje neza ngira ngo urabona yuko umugambwe uri ku butegetsi eh, nawo nyene waragerageje eh, mu bintu byo guhumuriza iyo wumvirije amajambo yavuzwe ari wa- wahiganirwa ku ruhande rwa cnddsdd ari uwahagane- wahiganirwa ku rubanza rwa cnr bose bagumye bahamagara abanywanyi babo bababwira ati nyabona tugenze buhoro turi ko duhiganirwa iza politiki ntituri ko duhiganirwa eh, ibyo- byo gushwana tuguma turi abarundi ntitu- ntitushaka gu- gusubira gusesa amaraso muri iki gihugu hanyuma mugabo ibyo abarundi urapfa abaku- abantu bose si abarundi gusa eh, ahantu hose hari aho usanga abakiri bato bashyiramo akantu k'akanyagabo cyangwa ugasanga harimo ah, abarenze urugero kugira ngo berekane yuko bayobotse kanaka na kanaka ibyo rero umuntu yashaka bishyira ku ruhande dufatane n'uko amatora yarabaye amatora yarangiye ubu turindiriye ikizovamo ngira ngo twese umwe wese ahari yarashoboye gukurikira buhoro buhoro ingene ukwiyamamaza ko bagiye kuraba abantu ari benshi abantu ahanini barumviriza ahantu ahanini barataha ku mutekano iyo ni insinzi ya mbere ya mbere ikomeye kuko mu bihugu mfatiye mu bihugu bya afurika ni hake ni hake ibi byabaye bishika cyane cyane kubona uhora atwaye uburundi yaragize ati jewe sinza guhiganwa ndaretse abandi bahiganwa muravuze ko amatora agenze neza muravuze ingingo nziza yafashwe n'umukuru w'igihugu none ku ruhande rwa senared abategetsi b'urwo runani bazotahuka ryari ntituraronka umwanya wo gusubira kwicarana ngo tuganire turabe ibintu bisa ahanini bikaba bitewe n'izi ngorane ziri ku isi yose zijanye n'iki ciza ca ca covid cumi n'icenda ariyo coronavirus ndibaza yuko mu minsi iza ah, nibamara ku amakoraniro ntiyasubira kuboneka abantu ntibasubira ku- kuronka uburenganzira bwo gushobora ku- gutembera gushobora guhura ibyo ni ibibazo tuzoheza tukigira hamwe hanyuma mukaba ahanini ndibaza yuko ari hamwe eh, abandanya aka- akarangira mu mutekano hanyuma umutegetsi mushasha akamushyikiriza ubutegetsi Eh, tukabona nta bintu by'amaruru bipfuyemo ndibaza kandi nizeye yuko ahanini benshi dupfuza gusubira mu byabo eh, icyo gihugu c'abarundi bari mu makambi impunzi eh, ntibiteye ntibiteye igomwe na buhoro buhoro kandi bafise ubuzima bugoye ngira ngo umwe wese ahari azogerageza uko ashoboye afashe kugira ngo abarundi basubire baje kubaka igihugu cabo yego me- mu majambo make cyane rwose akama mwotera umutegetsi uwo ari we wese azogira amahirwe yo kwizigirwa n'abanyagihugu agatorwa n'inkakaye akamo ahanini ni ukwibuka yuko kwibuka tukibukanya yuko turi abarundi uri kuhiganirwa ibya politiki uri kuhiganirwa kugororera abanyagihugu abanyagihugu rero hariho abari mu burundi benshi barafise ubukene ko bayivuga ibyo ni ibintu byo kuzokwitabwaho bihambaye umugabo ahanini ahanini imitima y'abarundi isubizwe hamwe ibibondo biri mu nkambi z'impunzi bisubire kurunga uburenganzira bwo kuza mu zabo mu byabo bubakire uburundi kuko burya iyo umaze ku munda hamaze kurara inzara harahaza- harahava hakabyuka inzigo uwo wese agiye gutwara uburundi agume yibuke yuko hariho igice cy'imiliyoni cy'abarundi comotse cyahunze igihugu kiri inyuma y'igihugu yibuke yuko bakeneye kugururirwa bagasubira mu byabo bagasubira mu byabo bagafatanya na bene wabo gusubira kubaka uburundi mamesa bansubiye ko murakoze cyane rwose ku kiganiro mwahaye iradiyo ijwi ry'amerika murakoze cyane rwose radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho rero tuvuye ku burundi tujye ku rwanda aho ingamba zo kwirinda virusi ya korona zorohejwe ariko rero inzego z'ubuzima na polisi y'igihugu baributsa abaturarwanda ko batagomba kwirara ngo bibeshye ko icyorezo cya virusi ya korona cyashize ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa Ah, babyumve rero yuko iyo gahunda iragumaho gahunda yo kwambara udupfukamunwa iragumaho ikazwe kuko hari abantu bagaragaraga n'ubu ngubu batatwambara cyangwa se batwambara nabi sipi jean bosco kabera umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda arongera kwibutsa ashimitse ko abaturarwanda bose bagomba gukomeza kubaha ingamba nshya zo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda gahunda yo kutakora ingendo zirenze imbibi zu- z'umujyi wa kigali cyangwa mu mujyi ujya mu ntara cyangwa hagati y'intara n'iyindi irakomeza ni mu gihe guverinoma iherutse kongera indi minsi cumi n'itanu ku ngamba nshya zo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona nk'uko biboneka kuri iyi nshuro hagaragayemo kongera koroshya izi ngamba hanabonekamo ingingo nshya nko kwemerera abantu kujya gusezerana imbere y'amategeko umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda akibutsa ko umubare wemerewe kutarenga uko ari cumi na batanu nk'uko byemejwe n'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka ugomba kubahirizwa haba mu nzego z'ubutegetsi basezerana ndetse na nyuma yaho gusezerana imbere y'ubutegetsi Eh, ibyo nabyo rero bigomba kubahirizwa uko byakabaye nta bagomba kubikoresha ngo babe basezerana cyangwa se bajya mu murenge imbere y'ubutegetsi ari cumi na batanu niba bava aho ngaho bahamagara abandi bantu mu ngo zabo ntabwo byemewe Eh, bagomba kumva yuko nyine amabwiriza bubahiriza uko yakabaye ijana ku ijana bakirinda ijana ku ijana ku ngamba zariho mu mugambi wo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona nyuma yo gukuraho guma mu rugo amasaha y'ingendo yatangiraga saa kumi n'imwe zo mu gitondo akarangirana na saa mbiri z'ijoro ku ngamba nshya ziriho hongereyeho isaha umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda cp kabera akavuga ko mu koroshya izi ngamba bitagombye kuba intandaro yo kutazubahiriza korohereza rero abaturage ntabwo bigomba kuba imyenda muvano y'uko hari abashobora kurenga ku mabwiriza ubu turizera y'uko eh, cyane cyane iki- ikibazo cy'amasaha cyangwa se i- i- cy'amasaha yongerewe saa tatu nta muntu ukwiye kuba uri mu muhanda cyane cyane ko hari abavuga ngo wenda saa mbiri nkeya babongera isaha rero turatekereza ko nta muntu turi bubone mu muhanda muganga daniel ngamije minisitiri w'ubuzima mu rwanda nawe agasaba abaturarwanda ko batagombye kudohoka bashingiye ku kuba imibare y'abandura icyorezo mu rwanda igenda igabanuka muganga daniel akibutsa ko mu bihugu bituranye n'ahandi icyorezo covid cumi n'icyenda ntaho cyagiye ntabwo ari ibanga kirahari kirahari mu gihugu kirahari mu karere ndetse cyane kandi urujya n'uruza rw'abantu hagati y'ibihugu byacu rurahari nubwo tugerageza gukurikirana hafi abinjira n'abasohoka ntabwo rero abantu bagomba kugira icyo badohokaho ku bijyanye n'uburyo bwo kwirinda umuntu ku giti cye abantu bamaze gukangurirwa bihagije ko agapfukamunwa kari mu gikoresho cy'ibanze gituma umuntu atandura cyangwa yanduze abo bari kumwe gukaraba amazi n'isabune cyangwa se ukoresheje imiti yabugenewe ihari nabyo ni ibintu bya ngombwa cyane kuri iyi nshuro kandi leta y'u rwanda iravuga ko abaturukaga imahanga baza mu rwanda gahunda yo kubashyira mu kato igikomeje itandukaniro ry'akato ka none ku bakekwaho covid cumi n'icyenda ariko barasabwa ko buri wese azajya yimenyera ibimubeshaho n'uburyamo cyane cyane turatekereza ku bantu bari kuva hanze bateguye urugendo mu byo bategura bagomba no gutegura icumbi n'amafunguro kugira ngo bamenye ko bitwaza impamvu ihagije bazifashisha mu gukemura icyo kibazo Ah, birumvikana yuko bizagenda bisuzumwa uko ku kibazo giteye tuzazirikana ubushobozi bw'abantu batandukanye ntabwo abantu tuzabaha kujya muri ahahenze kandi badafite ubwo bushobozi umuntu bazamuhitishamo ah, ahajyanye n'ubushobozi afite kugira ngo binamenyekane hakiri kare leta y'u rwanda ikavuga ko kuva icyorezo cyaduka ku butaka bw'u rwanda abashyirwa mu kato muri kigali bishyurirwaga hagati y'ibihumbi mirongo ine na mirongo itanu by'amafaranga serivisi z'ubuvuzi zitarimo ikavuga ko mu minsi mike ikiguzi ku bantu bazava hanze bitegura gushyirwa mu kato k'iminsi cumi n'ine kizamenyekanishwa aha bagiraho usajwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tugeze kuri wa mwanya tubasangiza kimwe mu bintu byaranze itariki ya makumyabiri na kabiri y'ukwa gatanu nk'uyu munsi mu mateka habayeho turabigezwaho na mugenzi wacu venuste nshimiyimana mu mwaka wa bibiri na cumi n'itanu hatangiye intambara hagati y'ingabo zishyigikiye perezida wa yemen abdarabu mansur hadi n'inyeshyamba zo mu mutwe w'abahuzi iyi ntambara iboneka nk'intambara hagati ya iran na arabiya saudite mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani umuryango w'abibumbye watabarije abanyayemen miliyoni cumi n'eshatu uvuga ko bugarijwe n'inzara ivugwa ko ariyo nzara yazahitana abantu benshi mu myaka ijana ishize nyamara kandi iyi ntambara ifitanye isano n'amateka y'imiterere y'icyo gihugu ku itariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda ibihugu bya yemeni y'amajyepfo na yemeni y'amajyaruguru byishyize hamwe nyuma y'imyaka ijana na mirongo itanu bihinduka repubulika ya yemeni ari Abdullah wayoboraga Yemen y'amajyaruguru niwe wagizwe perezida w'igihugu gishya naho Ali Salem Al Baiz wayoboraga ishyaka ry'abasosiyalisite muri Yemen y'amajyepfo aba vice perezida amatora ya mbere yakozwe nta gahato yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'itatu igihugu cya yemen kiri ku karondorondo k'amajyepfo y'ikigobe cy'abarabu cyagabanijwemo kabiri mu kinyejana cya cumi n'icyenda abongereza bafata igice kimwe turukiya ifata ikindi ariko yaje kwirukanwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi n'umunani ubwongereza bukomeza kuyobora amajyepfo kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu n'irindwi igihe iyi ntambara y'abarabu yuburaga nubwo bwose yemen yari yunze ubumwe ntibyabujije ko amajyepfo n'amajyaruguru asubiranamo mu ntambara yatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine venuste nshimiyimana urakoze iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije twayabateguriye kandi twayabagejejeho na bagenzi banjye bose dukorana hano i washington dc turi buri wese iwe mu rugo iwe mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona namwe rero mukore uko mushoboye kose muyirinde ntaho irajya mugire umunsi mwiza murakarama
News and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.